Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19,2225 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Waxabajjii 28 bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa gahu dhaggeeffattoota keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Babaroota Oleensoora ala keeddaa himtuu biyya sanitti mootummaan Itoophiyaa akka inni jedhutti warri dhiyootanaaf Finfinnee keessatti bombii darbataanii Itoophiyaa fulakka akkaallee to'an akkasii hojjechuufa danda'a namni mirga bitaa uffisuu malee jedha.
Dhukati boba'aa yaaliif har'a kan ba'u ta'uu muummichi ministeeraa Abiy Ahimad beeksisaniiru gabaasa oduu boodaati. Walitti bu'iinsa naannoo Beenishaangul keessaa laalchisuun gabaasa qindaa'es qabna. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa waliin haala yeroo irratti gaaffiif deebii geggeessinellee gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Akka mootummaan Itoophiyaa jedhutti warri torban darbe keessa Finfinnee fulaa hiriir deeggarsa muummee ministeera Itoophiyaatiif ba'anitti bombii gad lakkisanii fula dhibiillee to'an akkanaa hojjechuu danda'a. Namni mirga bitaa of mimillatee of tissuu malee warri gaafas hojii sun hojjeta akka odeeffannoo argannetti bombii sun darbuun duratti ibseen dhaamte caasaa bilbilaallee hojjechuu dhoowwanii mal bultii biyyaallee yakkuuf waan akka akka hojjetanii jedha televizyiiniin Itoophiyaa bombii gaafasiitiin nam lama galaafatanii dhibbaa oliin mammadaa'e nam soddoom caala tanaa jedhanii shakkaniitiin qaban akkitti gaafatamaan odeeffannoo mootummaa Itoophiyaa Ahimed Shiidee jedhetti warri gaafas nam balleessuu fedhisuuniin ammallee fulaa hedduullee tomakkanaa malachuufa danda'a nami uf eeguu male bombii gaafasiiti jedhanii bulchoota poolisii finfinnee nama akka akka hojiirra buusan. Mani marii Itoophiyaa waan irratti mari'achaa ba'e ka nama dhiifamaan manidhaatiin hanbaasuu kaane irratti mari'ateetiin irratti walii gale akka oduu mana mariitii argannetti warri dhiifam tolchaniif yookaan ammoo warra waan akka akka hojjate jedhan ka wanjalaan himatan ka hojii mootummaa gargalchuu fi himatanii fi dubbii siyaasaa gargaraatiin himatan warra tanaan himatan cufaayyuu dubbii warra laalaniitiin koree siyaasaa koreen hojiitan qorattuu dhaabaniitiin boordii muummee ministeera Itoophiyaatiif dhiyeessuuf qophii jiraa jedha oduun achi arganneen. Itoophiyaa fi Eertiraan waan dabru walii bira dabranii marii fi jaarrolee araaraa walitti argachuun keessumattuu jaarroleen marii Eertiraa Finfinnee dhufuun akka oduu himaa tokkummaa mootummootaatti karaa nagaatti waan nam geessaati. Biyyitii akka malee wal adhabaattuun waan akkanaa hojjechuun waan dansaale jedha tokkummaan mootummootaa. Tokkummaan mootummootaa kun murtii koomishiiniin tokkummaa mootummootaa daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irralleetti armaan duratti murtees kaanillee gamuu fiitiin ittiin hojjechuuf hojiirra oolchuuf kurfoo jira jedha. Gabayaan Keeniyaa beekamtuun ta'a Naayiroobii keessi jirtu Gikoomboosaan gubattee namni kudhanii shanii keessa dhumate nam torbaatamaatti mammadaa'e. Ibiddi kan amma dhadhaanfan taatullee warri akka warri biyyi bulchuu jedhutti ammallee namni addunyaa keessa marfame mana keessa ba'uu dadhabuun dhabahu kanallee barbaaduu jiran keessa qulqulleeffannee akka namni achi keessa hin jirre hubachuuf hojjechuu jirraa jedha oduumaan mootummaa Keeniyaa. Gabayaan Naayiroobii keessatti gubatti tunin waan isii gubin beekani taatullee qorachuu jiran. Tamcaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi kan Mooskoo mariif walitti yaa'uu jiran taatullee ammallee pireezidaantiin Ameerikaa Raashiyaanii filannoo Ameerikaa bara 2016 keessa hin seennee jedhanii dubbachuu jiranii bultii 17tiin duubatti Finlaandiitti wal arganii oduu ispoortii dabarra. Nyeencii tarangaa kilabiin Senegaal miilaaf dhiitichi hedduurra dandamattee as geette taatullee arda kolombiyaan tokkoof duwwaan dhooftee duwwaa galchitee tapha keessa baafte afrikaan akka dansaa loltullee waan qabdu fixatte jaba lakkiftee keessa galte koromtoon kubbaa miilaa addunyaa kaan walumatti jiran marru afurtamii jaha taphatanii goolii dhibbi tokkoof kudhanii saddeetitti gala biyyi soddomii lamaatti waltaafe kudhanii jaatti waltaaf yaa'u jira koromtoon kubbaa miilaa addunyaa taraa shaatti walitti dhuftu kaanii mataan keessa galee jabaaniyaa waltaafe afrikaan duul kubbaa miilaa addunyaa kanaaf biyyi shan filatte dhiirduula dhibbi tokkoof kudhanii shan biyyi shan keessa filatte biyyitti cufti nam kudhanii digdami sadii argattii jechuu afrikaan eege senegaal abdatti isiillee taphardhaatiin kolombiyaan tokkoof duwwaan keessa galchite nyaanchi tarangaa ilmaan senegaal jechuun dorgommii tana mo'amanillee waan hedduu hojjetanii as ga'an taphardhaa silaamnu mo'anillee mo'ulluu beetanii sila goolii hedduu lamaallee galfachuufa danda'an akka taphi isaaniitti. tapha sadii keessatti goolii afur galfattee mirgaan galte tapha reefuu koolombiyaa waliin taphatte irratti daqiiqa torbaatamii jaheessoo irratti iyyuu dhiqqum hin galfatin senegaaliin tuniin poolaandi lamaaf tokkoon qaariftee as ga'etti jaapaaniin ammoo lankaansoo jigan lamaaf lama walqixxee taane warra tapha sadeen kan irratti senegaalii goolii galche keessaa saadiyoo muusaa taayingoo fi mibaayaa fa'a. kolombiyaan har'a senegaalii duul kubbaa miilaa irratti mootituun poolaand sadiif duwwaan mootisiillee taphaadhaa kadhibiin ammoo poolaandii jaappaan tokkoof duwwaan mootee marii tapha sadii keessa qabxii dansaa warri hin qabne keessa galaa yaa'uu jiru duul kubbaa miilaa addunyaa kanaan sila jarmanitti mootummaan galataa jedhanii isiin uqaata keessa galte ammeennu shaampiyoona ta'uu danda'a walumaaneen wamtaateefuu biyyi kudhanii ijaatti waliin taphata waltafuuf yaa'u jira gamkaaniin ammoo federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa fiifaan warri cufaayyuu biyyi soddomii lamaanii ta dorgommii tan dhufteef xiqqaattu guddaattu horii kennaaf mootee dhibaattellee doolare miliyoon saddeetiitiin galatte yoo shaampiyoona taata ammoo doolara miliyoon soddomii saddeetii haratte fiifaan doolara miliyoon dhibba afurii lafaaf qabaaf jechuu biyyittii cuftii waan ofii qabdi jarmaniin gan afuriin dura doolara soddomii miliyoon soddomii shanii argatte biyyittii ittaante gaafasii ammoo arjentiinaan miliyoon digdamii shanii argattee jetti. Akkanum jecha dheertii addunyaa tanaaf walitti filatanii cabaa hidhachaa kan miidhamellee miidhaa isaa dandamachaa yookaan ammoo waan itti miidhamu kaanii jajjabeeffachaa namuu dorgommii itti aantu dabra warri waltaaf ammoo barii walafaa walta eegata kan ammoo cabaa hidhatee buqqaa sukkuumatee waan hafetti dabra oduu namaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaan har'aa kaastee yaaliidhaaf dhukkuba boba'aa oomishuu ka jalqabdu ta'uu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed beeksisaniiru. Boba'aan argamuun bakka duwwaa dinagdee jiru hanga tokko cuqqaaluu danda'a jedhan jedha Iskindar Firee Finfinneerraa. Oduun dhukkuba boba'aa Itiyoophiyaa ifa kan taasifame hojii barbaachaa waggoota hedduuf geggeeffamaa ture taansuudhaan ture. Hojiin barbaachaa keessatti geggeeffamaa kan ture keessaa tokko Itiyoophiyaa gama bahaa naannoo Somaaleeti. Kanaaf jecha. hojiin barbaachaa kaampaanii chaayinaa poolii gcl jedhamuun naannolee qalaafoo walwal waardeer deenaaniif gooreetti geggeessame bay'ee argamsiiseera kaleessa ibsa gaazixeessotaaf kennameen har'a oomisha yaaliif ta'u akka geggeessamu ibsamee jira tuuta oduu biyya keessaaf ibsa kan kennan muummichi ministeeraa abiy ahmed oomisha kanaan bakka duwwaa dinagdee cufamuu danda'a jedhan tuqaniiru.
መስከረም የምንዘረጋውም የናቹራል ጋዝ ፓይፕላይን ሁለቱም ሁለት ጠቀሜታ አላቸው። በአንድ በኩል ወደ ሀገር ውስጥ የምናስገባውን የነዳጅ ፍላጎት ቦር ከጀልቀብኑ ፉልባነ ኬስ ድሪሱፍ ከጅሩ ኡጅሞሌን ቦባ ለማኑ ፋይዳ ለመቀቡ ገመ ቶኮን ቦባ አላገልቹን ኦሚሸ ብየ ኬሳ ጉቱ ዮደንዴኝ ኢሳ አላገል ዋን በከ ቡአኒፍ ገመ ሰናን ከባዝኑ ሸረፈ አላገል ጥቄሳ ገመ ከናን ኦሚሸ ደበለታ ቀበኔ ጉርጉርታዳፍ innaa dhiyeessun immoo mala haaraa sharafna laattiin galu ta'uun tajaajila inni sadaffaan rakkoof hojii dhabinsa hojii dhabinsa Itiyoophiyaa keessatti babal'ate dargaggoota hojii irratti bobbaafne rakkoo keenya furuudhaaf piroojeektiileen hedduu nu barbaachisu ujummoo boba'aa diriirsuu boba'aa qotanii baasuu hojii ijaarsaa haaraa ijaarsa warshaa investimentii hawwachuudhaaf dalagaalee hedduu bannutu jira. investoroonni haaraan akka galan gochuudhaan qabeenyaa uumamaa keenyaa misoomarra oolchinee hojii dhabinsa akka gad xiqqaatu hojjechuu barbaachisa sanannaa goonu qaamni barate dargaggoon humna qabu jireenya isaa fooyyessuudhaaf guddina biyyaa mirkaneessuu akkasumas immoo guddina waariinsa qabu biyya keenyaaf mirkaneessuudhaaf bu'uura guddaa ta'uun tajaajila.
qiyyaafati dhukuta boba'aaf kennamu dameewwan dinagdee ka biroof ka kennamu irraa maqsuu jechuun muummichi ministeerichaa dubbataniiru.
በግብርና የምናገኘውን ሀብት ይተካል ማለት አይደለም። ነዳጅ አገኘን ማለት በአግሮ ኢንዱስትሪ የምናገኘውን beenyaa qonnaa irraa argannu bakka bu'a jechuu miti boba'a arganne jechuun industirii qonnaa irraa kan argannu keessumaa nyaataaf kan oomishnu bakka bu'a jechuu miti kun inni tokko sakaan bakka bu'a jechuutu hin taane ummata waa hunda baachuu danda'uuf qabeenyaa uumamaa kan qabnu ta'uun keenya hubatamee dameewwan maraaf ilaalcha addaa kennuudhaan guddina isaa guutuu gochuutu nurraa eegama.
boba'aan argamuun dhiibbaa gaarii hin ta'in dhaqqabsiisuu akka hin qabaannellee muummichi ministeerichaa ibsanii jiran.
ነዳጅ ተገኘ ብለን ተስገብግበን የምንባላና የምንጠፋፋ ከሆነ boba'aatu argame jennee gaggabnee kan wal nyaannuuf kan wal balleessinu yoo ta'e boba'aan argamuu dhabuutu filatama. bobaan argamuun guddina waliigalaatiif bu'uura ta'a jennee of eeggannoodhaan geggeessinee guddina waliigalaa kan shaffisu goonee fayyadamuu yoo dandeenye immoo hojii dhabinsi gaxxiqqaataa sharafa alaa akka argamu godhaa qabeenyaa haarawaa akka maddisiisu gargaara qabeenyaa godinaalee kabiroo keessa jiranillee baasnee akka gargaaramnu fayyada.
kanaaf jedhan muummichi ministeericha boba'aatu argame jennee gaggabuudhaan gara walitti bu'iinsaatti seenuu utuu hin taane biyyattiin kun albuudaalee kabiroo hedduus waan qabduuf beekumsi guddatee ennaa uummati waliigalu biyya qabeenyaa uumama isheen badhaate guddisuuf nu gargaaraa jedhan gama biraatiin pirezidaantiin eertiraa isaayyaas afawarqiif muummichi ministeeraa itiyoophiyaa abiy ahmed yeroo dhiyootti wal arguu ka danda'an ta'u ministiriin dhimma alaa dooktar warqina gabayyoo ibsaniiru. kan itiyoophiyaa daawwataa jiru jila mootummaa eertiraa laalchisee sabaa himaaf ibsa ka kennan dooktar warqina gabayyoo mariin hoogganoota lamaanii dhiyootti akka geggeessamu abdii qaban ibsanii jiran jilli mootummaa eertiraa gara finfinneetti kan imale itiyoophiyaan waliigaltee aljeersiif murtii koomishina daangaa guutummaan kan simattu ta'uu erga beeksiftee booda. mata duree sattaanutti ennaa ce'enuu rakkoo nageenyaa hiriira deeggarsa sanbata darbe beenishaangul aanaa toongootti ta'een booda uumameen namoonni kuma sadiitti tilmaamaman baqatanii aanaa beegii jiraachuu waajjirri dhimma nageenyaa aanichaa beeksiseera namoonni kun yeroo ammaa mana barnootaa keessa qubatanii kan jiran yoo ta'an jiraattonni naannoof aanotiin daangaarra jiran baqattoota kanaaf gargaarsa gochaa akka jiran baqattoonni kun ni dubbatu haalli akka hin tasgabbaa'inillee waajjirri bulchiisaaf nageenya naannoo sanaa ibseera galmoo daawwittu gabaase.
naannoo beenishaangul guumuus godina aasoosaa toongoo irraa namoota baqatanii dhufan kuma sadiitti tilmaamamantu amma aanaa beegii qubatee jira akka nagaa waajjira dhimma nageenyaa aanichaarraa arganne ibsutti hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa beegii obbo Haaruun Baqqale namoota kanaaf gargaarsa maluun jiraattonnii fi aanotiin ollaa jiranis birmachaaf akka jiran dubbatu.
amma ammaatti haallitti gargaaraa jiru uummatuma keenyatti baadiyyaa irraa gandoota irraa walitti ijaaramee uummatuma wal kakaasee biddeen bidaasee jira deebi'ee aanaa ollaas immoo deeggarsa tokko tokko godhaa jiru deeggarsa nyaataa kana. ammarra gidaamiidha kan dhufee deeggarsa godhaa ture baabboon ollaan dhufanii turanii warri baabbooti naannotuma ollaa kanarraa deeggarsi tokko tokko kennamaa jira.
Namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an hedduun akka jiranitti ammas gandooti aanaa toongoo warreen akka miimmii tulluu coqonuu fi teenzee jedhaman keessa humni liyyuu ilka naannoo beenishaangul guumuus namoota irraan miidhaa geessaa jira jedhu kana baqaas jiraattonni gara beegiitti ammas akka dhufaa jiranidha kan isaan dubbatan. adda annaa qannoo haadha ijoollee ja'aati toongootti mana nyaataa qabanneesanii hojjettoota afurii fi abbaa warraa isaanii duuka dhufani. waan sanbata darbe tures akkasitti ibsu.
sodaachisuu nurra qaban ta'ee dhantuma uummatuma lafatti naqan. Sanaan booddee irra kukkufee fuunee mana qorichaa kilinika keessatti ol baasnee gaafa elinnu ambulaansiin nawwatanii ofiisaatii dhufee otuu iji keenya ilaalu koomoof maatoo kaatti dhufanii balbala xeenaa xaabiyaa hunda isaa cufanii guddaana xirii kanaa ba'aa jiran isa lubbuun keessaa isa xeeriin keessaa jigee harmee garaa rukutanii xeerii keessaa jigee. Faashaa illee nu dhoowwatanii sanaan booda uummati ol baatee bigiitti deeme duukaa bu'anii uleedhaan mana keessaa godaansisuutti ka'an. Gadi hin baasu. Naxalii kee keessaa mini mana kee keessaa gadi hin baasu. Akkas qaawwaadhaan si argite innaan si laluftee sirratti lafa dhoofte. Suuji koolaa na fuulduratti mucaa tokko gaafa isaan dhahanii isaan isaarraa haasa'anii buna naaf booddee dheedhi ijoollee qophii daggala dadhabsee adda aannaan amma beekii qubatanii jiru uummanni naannoo sagadan danda'e isaaniin dabalatee namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif birmata akka jirudha kan isaan dubbatan.
beekiin gargaarsa nu gochaa jira beekii gee nejjoo gee baabboo gee haqa kunoo gidaamii irraallee birrii kuma dhibbaa afurii fidanii waaminaan gosa kudha ja'a fidanii dhufanii nu simatanii nu jajjabeessanii deebi'an kaleessa immoo baabboo irraa dhufanii nu jajjabeessanii deebi'an.
namoonni qe'ee irraa buqqa'an hedduun qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf wabiin nageenyaa amansiisaa ta'e akka hin jirre dubbatu. hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa beegii obbo Haaruun Baqqalees kaleessa jaarsoliin dhimma kana waliin mari'achuuf turan kan naannoo Beenishaangul Guumuzii fi naannoo Oromiyaa irraa wal ga'uuf turan namni walitti isaan fidu waan dhabameef mareen sun akka hafe dubbatu. Obbo Misgaanuu Moosisaa hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa akka godina Wallaggaa lixaati. Bulchiinsi godinaa namoota qe'ee irraa buqqaafaman kana yeroodhaaf bakka qubannaa fi nyaataa gargaaraa akka jiru himanii rakkoo nageenyaa uumameef furmaata barbaaduuf mootummooleen naannoo lameen waliin hojjetaa akka jiranidha kan dubbatan.
Gaafuma rakkoon kun toongootti uumame jedhamu kana mataa isaallee godina irratti maree irra kan turame warra mootummaa naannoo sanaatiin wajjin maree irra turame aanaalee godina asoosaatiif godina kaamashii fi biiroon isaanii kan naannoo Benishaangul wajjin maree irra turame godina keenya gimbii irratti utuma sun jiruuti kan taateen sun ta'ee qaamis gocha naaraa wal seeratti dhiyaatee adabbiin seeraa argachuu qabaa karaa jedhu hojjennoo keenya ibsinee jirra isaanis sana nuuf fudhatanii jiru itti adeemuuf itti adeemuu isaanii hordofaati kan jiru sun mootummaa naannoo gabaasa booniiru. Kana fuulduraatti uummatni kun nagaan deebi'ee akka inni iddoo sana jiraatuufi Uummati waggaa hedduu waliin jiraate kun immoo humna kan biraatiin dhiibamee miidhamuu kan hin qabneef mootummaa naannoo lamaanii nus waliin fi isaan wajjin mari'annee uummati kun tasgabbaa'ee kan naannoo isaatti deebi'ee jiruu jireenya isaa itti fufsiisu mari'arra kan jedhamu.
Obbo Misgaanuun dabaluun yoo dubbatan ammas rakkoon dhiyeenya kana naannoo Beenishaangul Guumuus magaalaa Asuusaa keessatti dabalataan mul'ate furmaatti dafee akka hin argamne taasiseerallee jedhan. Waa'ee dhimma kanaa qorachuudhaaf gama bulchiinsa naannoo Beenishaangul Guumuus aanaa Toongoorraa bulchaa aanichaa obbo Yaasin Mohaammed akkasumas ajajaa poolisii Toongoo Kumaander Alkadir Alshariif argachuuf yaallus milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobi.
Gama biraan naannoo Beenishaangul keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni kudhan du'uuf kanneen afurtamaa ol ta'an madaa'uun beekameera. Pireezidaantiin naannoo sanaa asoosaatti namoonni shan abshir qolleetti immoo namoonni afur walumaa gala lubbuun namoota sagalii darbeera jedhan. Kantiibaan magaalaa asoosaa immoo asoosaa keessatti namoonni ja'a du'uu dubbataniiru. Waajjira nageenya naannoo sanaarraa ragaan ba'ee akka mul'isutti immoo namoonni kudhan du'uun beekamee jira jechuudhaan tsiyoon girmaa gabaasteetti. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. addi bilisummaa oromoo waxabajjii 25 bara 2018 jechuun wixata darbe kana ibsa baaseen jijjiirraa bu'uuraa fiduuf warraaqsa ka'e akka milkaa'inaatti itti fuulleffate hin geenye fashalsiisuuf mootummaan itiyoophiyaa duula geggeessaa jira jechuudhaan balaaleffatee jira. kana ilaalchisuun namoonni hayyuu duree adda bilisummaa oromoo obbo daawud ibsaa asmaraarraa telefoonaan haasofsiisee jira kuno.
obbo daawud warraaqsa jijjiirama hunde qabeessa fiduudhaaf dorrobe gatachiisuudhaaf duula geggeessamaa jiru calleensaan ilaaluu hin dandeenyu jedha mata dureen ibsaa adda bilisummaa oromoo. jijjiirama uummanni itiyoophiyaa hedduun kibbaa kaaba baaf lixaa deggeraa jiru kana maaliif akkanatti ilaaltan sababaan qabatamaan maaltu jira kana jechuudhaaf.
Tokkoffaa biyya sana keessatti duula miidiyaa hedduu darbees warra aangoo irra jiraniin bakka adda addaatti ibsooti kennaman hiriirota jiran irratti dhaamsooti bahanii fi ergaaleen dabarfaman sagalee uummata jijjiirama guddaa barbaadee mirga isaa gaafatee kaaba kibba Oromoo haa ta'u ka ittiin ka'e sana. Xiqqaa ukkaamsuu fi tattaafatamuu bal'aan deemaa jiraachuun kan nama yaaddessu ta'a. Kun immoo baroota dheeraadhaaf Oromoo fi uummatooti kaanis waliigala jijjiirama bu'uuraa ka gaaffiilee isaanii akkasumas gaaffiin dimokiraasii ittiin deebi'u kabajee akka ka'u yeroo hedduu gufateera. Gufatiinsa kana ibsa irratti ibsineerra. Inni kun ammas akka irra hin deebi'amne gaaffii uummataa ukkaamsuu bifa adda addaatiin humnoota mootummaatii fi caasaalee mootummaatiin guutummaa Oromiyaa keessatti kan tahaa jiruu fi bakkoota biraas tasahaa jiru kun hedduu nama yaaddessa. Fakkeenya kaasuudhaaf godina Booranaa, Gujii akkasumas dhihaa Oromiyaa keessatti humna. jijjiirama barbaadu irratti duulli ta'anii waraana bilisummaa oromoo irratti duula ta'anii darbee miidiyaadhaan gaaffilee uummataa jallisuun kata'aa jiranii kanarra darbee immoo bakkoota adda addaatti haleellaan uummata irratti ta'u kunis hedduu nama yaaddessa kanarrattis mootummaa waa godhaa hin jiru. karaa keenya kanarratti of eeggannoon jiraatee jijjiirama ka barbaadu hunda hammataa ka ta'ee. waltajjiin tokko akka banamu deddeebifnee dhaamsa dabarsaa jirra akka pfdttis akka adda bilisummaa oromoottis isa kana haala biyya keessa jirurraa ergaalee aangawoota mootummaarraa darbanii fi miidiyaalee darban kun hedduu yaaddessaa ta'urraa kana jennu.
amma akka adda bilisummaa oromootti duula nurratti geggeeffamaa jirutu jira yeroo ammaa jettu.
Akka adda bilisummaa Oromootti duula bal'aa Boorana keessa waraana bilisummaa Oromoo hiikachiisanii galchuu kana uummata keenya Booranaa guutummaa guutuutti kan irratti bobba'amee raarfamaa jiru. Gujii keessatti illee akkasuma kanarra dhaabbatame immoo haleellaan adda addaayyuu tata'ee lubbuun namaa darbeera. Akkasumas gimbiidhaa dhihatti guutummaa Oromiyaa dhihaa keessatti gandeen adda addaa keessatti bal'inaan. waraana bilisummaa oromoo irratti fi caasaalee keenya irratti bobba'an bal'aa tahee bakka isaa hin gahiin malee akkasumas Finfinnee dabalatee bakkoota adda addaatti caasaa dhabsummaa Oromoo irratti lafa jalaan miseensota adamsuu kana uummatii fi ka dargaggoonni bal'inaan beekanidha. Kuni deemaa jira. Kana ibsalee irratti baafneerraa gochaa kanarraa akka dhaabbatan kuni ka mataasaa danda'e ta'ee ka gara jijjiiramaa gammachiisaatti deemsisu irratti ka bifa adda addaatiin waamicha boodu dhiisanii gara kanaatti jallataa deemuu fi sagalee uummataa fi gaaffii uummataa ukkaamsanii kanuma tokkummaa Itoophiyaa qofaaf faarsuu sagalee gar-tokko qofaa ol kaasuudhaan gaariitti kan nama hin geessine ta'uu kana hubachiisuu barbaadu.
Addi bilisummaa Oromoo bara 1974 eega hundeessame jalqabee milkaa'ina qabatamaa galmeessiseen qabu qaamonni jedhan jiru. Kanaaf deebiin keessan maali?
Karaa keenya akka adda bilisummaa Oromoo dhaabi milkaa'ee Itoophiyaa keessatti sadarkaa tokkoffaatti adda bilisummaa Oromoo caalaa jira jenneen amannu. Kunis ka ta'uu danda'e Itoophiyaa keessa haala hedduu qormaata keessa galchuu dhaabota adda addaa quunnameera. Adda bilisummaa Oromoo irratti immoo duulli baname bara darbiitii jalqabee bara mootummaa EPRDF yeroo ammaa kana waggaa digdamii torba baay'ee bal'aa fi ka uummati hundi beeku magaalaa keessaa fi baadiyyaa irratti miseensota keenya hidhuu dhaaba kana ukkaamsuu dhaabni kun badeera jedhanii labsii baasuu akkasumas waraana bilisummaa Oromootti duulli karaa dhihaa karaa kibbaa karaa giddu galeessatti tahaa bahe. Ka uummata keessatti tahaa baheedha. Adda bilisummaa Oromoo kana hunda keessa bahe har'a akka urjii mul'atee humna isaa guutuudhaan deeggarsa uummata isaa miliyoonaan qabatee jiru ol bahee jiru kun ka eenyuyyuu himuu danda'uu fi ka eenyullee jalaa dhokatee hin jirre kana caalaa fi dhaba jira jennee amannu. Waggaa dheeraa hin jennu akka uummati Oromoo fi qabsoon bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo. ofirratti qofaa hirkatuudhaan rakkinoota kana keessa bahanii asiin gaan kana yeroo ilaalamu.
Yeroo ammaa waamicha nageenyaa fi naannawa xarapheezaatti mari'atanii waliin hojjechuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeessaniif deebii kennuudhaan dhaabota qabsoo dhannoo geggeessina jedhan dabalee gara Itoophiyaatti galaa jiru. Yoo nageenyi uumamee wabiin amansiisaan kenname akka adda bilisummaa Oromoo biyyatti galee nagaan hin qabsoofne sababaaleen dhorkan maaltu jira?
Dhaabotiin kaan akkaataa isaanitti mul'atu akkaataatti immoo gaaffii isaaniif deebii isaanii ta'u isaantu beekaa sanarratti yaada kennachuu hin dandeenye. Nuti akka adda bilisummaa Oromootti hariiroo qabsoo bilisummaa Oromoo fi mootummaa TPLF EPRDF waggaa digdamii torba waliin qabnurraatii kaana. Deddeebisnee miidiyaa irratti ibsineerra ibsa irratti baafneerra. Hariiroon keenya hariiroo lolaati. Lola kana immoo kan labse mootummaa Itoophiyaati. Lola kan labsame irra dhaabbatee lubbuu nama hedduutu dhabamee jira. Lolli kun immoo amma yoonaa deemaa jira. Humnaa fi humna wal fuuldura dhaabbatee lolaa jirutu jira. Akkasumas biyya keessatti caasaa diriirfamee jiru irratti labsiin shororkeessummaa labsamee. namni hedduun ittiin miidhamee inni kun ammayyuu deemaa jira labsiin kunis hin kaane labsii kun ka'uu qofa otoo hin taane lola itti seename lola siyaasaa lola humnaa waraanaa lola bifa adda addaatiin mootummaan Itoophiyaan labse kun sirna ittiin dhumatuu qabutu jira sirna addunyaa irratti beekamaa sirna lola humnoota yookaan paartiilee lama gidduutti deemaa jiru kasaatti dhuma isa kanaaf. ifa goonee karaa mataa keenya bakka gareen sadaffaa jiru taa'amee xumurritti godhamuu qaba bifa amansiisaa fi uummata kanaafis gaaffii uummata kanaafis akkasumas gaaffii adda bilisummaa oromoo qabatee jiru kana xumurritti godhamuu qaba. nagaa fi wabii ka jedhamu sun maalidha yeroo keessisaa hiikamee diigamee ilaalamu isa kanas karaa mootummaa Itoophiyaa nuuf ibsamee nutis waan karaa keenyaa ibsine kun xumuramuu qaba jennee amannaa isa kana ammonaatti bifa ifa ta'een deebii kennu isaanirraa eegaa jirraa jechuudha.
Obbo Daawud qeerroon bilisummaa Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee warraaqsa biyya keessatti deemaa ture deemaa jiru ka geggeessaa jiru ta'uu dubbata ibsa addi bilisummaa Oromoo baase. Mee hariiroo qeerroo bilisummaa Oromoof dhaaba keessan gidduu jiru naaf ibsaa. Qaamonni yeroo adda addaatti akka qeerroo geggeessan dubbatan ni jiru. Warraaqsi kun sochii uummanni ofiisaa ka'ee geggeesse jedhanii ka dubbatan illee ni jiru. Deebiin keessan maali?
Falmaa qeerroo nuti gaggeessaa jira warraaqsa kana uummatatu gaggeesse ka jedhu sana keessa seenuu seenuu nuti waan beekamaa fi ifaa ta'e tokko uummati Oromoo miliyoonaan jechuu danda'ama akkasumas addatti immoo qeerroon bilisummaa Oromoo akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo kaa bilisummaa fi walabummaa uummata Oromoo mirkaneessuu sochii godhamu keessatti qoodi isaanii olaanaadha. Kana ufitti fudhatanii nagaadhaan gaaffii isaanii qabatanii waltajjii adda addaa keessatti ibsataniiru. Alaabaa kana fuuldura qabatanii. Inni kuni kabajamuufii qaba. Gaaffiin isaanii dhaggeeffatamuu qaba. sagantaa adda bilisummaa oromoo qabatee deemu sana ofitti fudhatanii nagaadhaan qabsaa'uun immoo mirga isaaniitii isa kana qabatanii deemaniiru isa kana dhajjechaa jirra nuti falmaa abalutti ijaaree ummati ofiisaa godhee isa kana keessa hin seennu ummatichi waan beekuuf akkaataatti ijaaramee fi akkaataatti socho'aa jiru sana.
Eertiraaf Itiyoophiyaan yeroo ammaa kanatti waldhibdee dhimma daangaa gidduu isaanii furachuu fi nagaaf jaalalaan waliin hojjechuutti fuuleffatanii mari'ataa jiru. Hoogganni Abaawoo Eertiraa keessa kan maadheeffate waan ta'eef kun dhaabichaaf rakkoo guddaadha jedhanii kanneen dubbatan ni jiru. Kaan immoo mootummaa Itiyoophiyaa fi Abaawoo gidduutti araara buusuudhaaf balbala bana jedhu. Kana isin akkamitti ilaaltu?
Waraana Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ta'e. dhiiga uummataa kuma dhibbaan lakkaa'amu ol ta'e inni kun gara furmaataatti deemuun rakkinoota naannoo gaafa afrikaa addatti immoo Itoophiyaa keessa jiran rakkinoota kaan furuu fi bu'ura ta'a jenneeti amanna karaa mataa keenya bifa gaarii ta'ee tokkoon ilaallaa jechuudha. darbee Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu lolli ka'e kun sababaa mataa isaa qabaa sababaa kuni. kaa adda bilisummaa Oromoo as jiraatu yookaan gaaffii uummata Oromoo wajjin walitti hidhatan qabu. Haa ta'uuti as jirraa ka as jirru kana humna xiqqaa nama xiqqaa ka hojii poolitikaa hojjetu malee qabsoon bilisummaa Oromoo humni guddaan isaa harka dhibba keessaa sagaltamaa ol ta'u biyya keessa kan inni jiru. Kanaaf naannoo kanatti haasaan kun Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti ta'uun dirqiitti adda bilisummaa Oromoo irratti ka qiyaasate ta'a jedhanii warri yaadan adda bilisummaa Oromoo irratti waan hamaan dhufa jedhanii hawwurraas ka ta'u yookaan immoo tarii ni ta'a jedhanii yaaddoo irraatii ka ka'an ta'uu ni hubanna. Dirqiitti immoo dhimmi haasaa isaan gidduu adda bilisummaa Oromoo irratti ka qiyaasate adda bilisummaa Oromoo irratti miidhaa fida jennee hin amannu karaa mataa keenya yoo ta'es akkuma hin jedhe nuti nama xiqqaa kaas jirru akkaataa isaa yeroo haalichi dhufu haasofna ammoo akka itti amannutti haasaan kun ta'uu irraati yaaddoo tokko illee hin qabnu naannoo kana irratti isa araara fiduu akka jedhu sanas akkasuma yeroo dhufutti haasofna garuu dimshaasha haasaan kun ta'uu rakkinoota kaan furuuf illee nu qofaaf otoo hin taane naannoo kanaaf walumaa gala biyyoota ollaa rakkinoota Itoophiyaa keessatti walxaxanii jiranii fi mata mataan mootummootiif keessatti rakkina qabaniif bu'uura guddaa ta'a jenneeti amanna akka ofii keenya amanna.
haala amma deemaa jiru keessatti kaayyoon adda bilisummaa oromoo qabsaa'uun maali oromiyaa walaba itiyoophiyaarraa adda baasee dhaabuuf qabsaa'a kanneen jedhan ni jiru kana maal jettu isin karaa keenya sagantaan siyaasaa adda bilisummaa oromoo ifaa fi kan lafa taa'ee jiru bilisummaa uummata oromoo fi walabummaa oromiyaa fi qabsaa'uudha haa ta'uuti Itoophiyaa keessatti isaa ta'u akka biraatti uummatoota kaan wajjin mootummaa tolfatee jiraatu yookaan mootummaa mataasaa dhaabbatu mirgi ka uummata Oromooti. Mirga sanaa fi murtii sana immoo ni kabajaa fi adda bilisummaa Oromoo.
Hayyuu dura adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Fayyaa ta'e galata qabaadhaa isinitti.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. Thank you.